ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda radiyo ijwi riyobora kuri interineti mudusanga kuri weshatu radiyo yacu vowa akadomo komu muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu ntangiriro z'iki cyumweru leta y'u rwanda yatangaje ingamba nshya zo kwirinda ikiza cya virusi ya korona zireba by'umwihariko abatuye umurwa mukuru kigali izo zaje ziyongera ku zari zimaze iminsi ibiri zitangajwe ku rwego rw'igihugu nanone zirebana no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu gihe leta y'u rwanda ihangayikishijwe no kurengera ubuzima bw'abaturage ibarinda kwandura ntibibuza ko aya mabwiriza azafite ingaruka ziyaherekeje zigira ku buzima bw'igihugu mu mibereho rusange harimo no ku rwego rw'ubukungu ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi kiribanda ku ngaruka ziza ziherekeje izi ngamba n'ibihinduka mu buzima bw'igihugu byaba bishingiye ku mibereho y'abantu cyangwa mu bukungu bw'igihugu abatumirwa bacu ni babiri dufite bwana sitarato habyarimana impuguke mu by'ubukungu turi kumwe kandi na bwana jean batiste karegeya umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera mu rwanda by'umwihariko no mu karere ruherereyemo mu gutangira ariko turaha ijambo mugenzi wacu asumta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda abanza tubwira ibyerekeye ingamba ziheruka gufatwa na leta y'u rwanda n'uko zakiriwe n'abaturage nibutse ko akora iyi nkuru hari hashize umunsi umwe gusa guverinoma y'u rwanda yongeye kuvugurura ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda itangazo ryaturutse mu biro bya minisitiri w'intebe rivuga ko muri kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe ni mu gihe kandi ishyirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu mirongo ine kandi bigasozwa nta birori byo kwiyakira bibayeho aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije covid cumi n'icyenda mu buryo bwuzuye ibi bikajyana n'uko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza covid cumi n'icyenda inshuro ebyiri aya mabwiriza ari nk'atungurana kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohowe mu cyumweru gishize tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u rwanda rurimo ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntabwo bibujije yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya mirongo ine ku ijana cyangwa mirongo itanu ku ijana yo muri purayiveti igomba kuba ihari umuntu ukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yari itunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe ubwo gusohora andi mabwiriza n'aya mbere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye aya ntabyo twamenya kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi hari abagaragarije ijwi rya amerika ko byabagizeho ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura ayari yabanje inshuro eshatu usanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkanjye ubwanjye ubwanjye nari mfite ubukwe aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini cyane amenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi ko uzamara icyumweru muri iyo situwasiyo usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda covid cumi n'icyenda zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe uyu ni dr eugene rutembesa umwarimu muri kaminuza y'u rwanda ibi byemezo rero ahantu bitereye ubwoba ni uko bituma nta muntu n'umwe noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga ko noneho uyu munsi harahinduka iki dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kuba utekanye ntabwo utekana rero muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe ingaruka za mbere umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine ni izo ndwara ziziyongera byo umuhangayiko udashira ihungabana ridashira ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cyo covid cumi n'icyenda byatangiye nyuma y'aho mu cyumweru gishize itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi minisiteri y'ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka omikro amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa covid cumi n'icyenda buri hejuru ugereranije n'ubwandu mbere yo kuza kwa omikro mu minsi ine gusa uhereye tariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi abantu bagera kuri magana ane na cumi n'icyenda nibo banduye covid cumi n'icyenda mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe hari hasigaye habonekera mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya cumi na makumyabiri banduye usibye amabwiriza ashyirwaho na guverinoma leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana mirongo ine n'umwe magana ane mirongo irindwi n'icyenda nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana inani na bitanu ijana na mirongo itandatu na batatu bari bamaze guhabwa doze doze ya kabiri y'urukingo naho ibihumbi mirongo ine na birindwi magana atanu mirongo ine na babiri bo bari bamaze guhabwa doze ishimangira asomutakaboyi i kigali mu rwanda tugushimire bwana jean batiste karegeya ikaza mu kiganiro muri sanga reka duse n'abasubira inyuma gato mu muzo wa mbere wa covid cumi n'icyenda hafi imyaka ibiri ishize turebe mu ncamake ingaruka zaje ziyiherekeje murakoze cyane dr mutagoma ni byinshi ni byinshi byaterwa ni ni indorerwamo nkoresha cyangwa n'aho ndeba cyane covid cumi n'icyenda itangiye icya mbere twagize ikibazo abana bahagarika amashuri ngo tugana nabo kandi bagomba kuba bari ku ishuri turongera tugira ikibazo cy'imirimo yafunze utubari twafunze umwaka urenga na n'ibijyanye n'ubukwe ibyo nabyo byafashe hafi umwaka abo ni abashomeri binjiye mu ku bandi bari basanzwe bagaragazwa n'ibigo bibishinzwe na statistique abantu benshi batakaza imirimo yanaje hamaze kuba reforme mu bakozi ba leta ibigo bimwe na bimwe byagiye bihuzwa n'ikindi hanyuma noneho ku bijyanye n'imibereho y'abaturage niba amasoko afunze amashuri afunze uburyo bwo kubona amafaranga byari ikibazo n'uburyo abantu bari muri za guma mu rugo zabaye zigera kuri eshatu byasaza kuba uwarufite amafaranga agerageza guhaha agakora sitoke ariko nabwo atazi indi zarangira ryari icyo ni ikindi hanyuma noneho leta ifata ingamba zo kugira ngo itange ibiryo ku bantu bari batunzwe no kurya bakuze abamotari abanyonzi abafundi abayede habayemo n'ikibazo guma mu rugo ya mbere yo yaje itunguranye imyanzuro iboneka mu ijoro kandi bugomba igomba bugomba gucya ishyirwa mu bikorwa ibyo byagiye bitungura abantu benshi na gahunda yo kugira ngo batange ibiryo byaje nyuma ariko nayo izanamo ibibazo izanamo ibibazo abaturage bamwe bazamazara ngewe ntibashyize ku rutonde umudugudu yabibitse yabishyize munsi y'igitanda ari kubiha abatari mu mudugudu wacu ibintu byinshi ibyo bibazo byose byagiye bibamo noneho muri bwa buyobozi abaturage batangira kubona ko batangira kubona amafenetire mu bayobozi kuko urumva niba umuntu ayobora muri kacyiru ibijya agahamagara abari i kanombe akabaha cyangwa se nawe akabibika abana hari abana bari abanyeshuri batabashije kubasha gutaha iwabo abo ngabo ntibari bahise bagaragara ku rutonde kuko bo ntibabarwaga mu barya bagiye gukora hari abanyeshuri bari mu mageto amashuri yari yahagaze bari aho ngaho ibyo byasabaga kugira ngo bagire umuntu ufata mbere abatabarize ni byinshi byinshi ibyo ni byo mvuze ariko ukwindozi ekonomike gutakaza imirimo kw'abantu ukwindozi sosiyale kubaho ubuzima utazi ni ibintu bizarangira byari noneho na gavanensi bituma abayobozi bagaragara nkaho badakunda abaturage cyangwa se abayobozi b'inzego z'ibanze bari bafite kovide yatumye ajya hanze muri make muri make ni ibyo hari ibindi navuga ariko iyo igihugu imirimo yahagaze amashuri adakora amasoko afunze abamotari badakora abanyonzi badakora taransiporo akomi idakora ntabwo urabyumva ibyo ngibyo hari icyo bisobanura haba muri sosiyale gutunga imiryango haba muri ekonomi abo bantu basoraga n'ibintu byinshi naho icyo nakwita amakenga abaturarwanda baba bafite ku bijyanye no kwirinda kwandura hari icyo ubona cyahindutse mu migenzereze isanzwe cyangwa mu muco wa kinyarwanda ugereranije n'uko bisanzwe birumvikana birumvikana kovide hari hari hari imico yagize hari ni nk'aho yaburutse yadeburutse amabariyeri yari ahari cyane cyane umuco urabizi umuco w'Ikinyarwanda uko umugeni atangwa ubundi buryo n'uburyo igihugu umuco w'igihugu habamo no kugira iminsi mikuru abantu bakishimirana ibyo byamaze kuvaho abantu bari bamenyereye ubukwe bw'abantu magana atanu bibaho ubutaba naho bubonekeye batangira kuri mirongo itatu mirongo itanu ibyo n'ibindi ahajyaga mu nsengero zirahagarara ni ubwa mbere mu mateka y'u rwanda twagize pasika itagira misa muri bibiri na makumyabiri pasika itagira misa kandi abana byabaga ari igihe cyo kubagurira imyenda bakajya mu misa bagasa neza bagataha bagasangira ibyo rero ni ibintu byinshi noneho bigeze ku bukwe byo byabaye akangahe aho ku butaha byabaye sakirirego cyangwa bikamera nko gucuruza urumogi urumva gufatirwa mu bukwe hagiye twerekwa abantu benshi bafashwe na polisi kubera ko batashye ubukwe ntawatahaga ubukwe yanze abasanga ariko kubera kovide byari ikibazo urumva bimwe n'umuco wacu warahungabanye ariko nibura warumbajije uti mu rwego rwo kwirinda abantu bamaze kumenyera urapfusha ugatabarwa n'abantu mirongo itanu ukabyakira gutyo cyangwa makumyabiri uracyuza ubukwe ugashaka abantu makumyabiri nk'uko amategeko abiteganya ariko utanze kandi uzi umuryango nyarwanda nawe wawubayemo umuryango nyarwanda ni mugari ubona ubanza iyo bakubwiye abantu makumyabiri hari ba nyogosenge urakumira hari ba nyokurume babyara bawe bo barasigara inyuma ibyo rero ni ibintu byinshi ariko bamaze kubifata ntawe ukirakarira ko atatumiwe noneho twajya mu byo kwirinda agapfukamunwa abantu bamaze kukamenyera guhana imetero no kujya muri gahunda ziri ngombwa rero abantu bamaze kwishyira mu muco wabo bigeze kuvuga ku buryo iki cyorezo cyabaye nk'ikirushaho kugaragariza abaturage imikorere ya bamwe mu bayobozi babo nk'inzego z'umutekano zagaragayeho gusa n'izihatira abaturage kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda nta gisare byateye mu mikoranire yazo n'abaturage inzego z'umutekano ntacyo ntabwo abaturage muri rusange igihe uko nabibonye ntabwo bigeze bazibona nabi nubwo nyine nazo hari aho zakoreshaga imbaraga nyinshi kubera n'umunaniro cyane cyane mu ijoro umupolisi cyangwa umunyerundi w'umudaso wiriwe agenda ahagaze noneho akabona we ibyo ari gukora byose hari abaturage batari kubyumva ukabona ashize umugaga mu kubahiriza amategeko ibyo byagiye bibaho ku bantu bamwe na bamwe ariko hakaba n'abagerageza kumva abatari inzego z'umutekano nk'inzego z'ibanze nabo ugasanga bashyize umugaga urenze twabonye aho bakubita abantu mu muhanda hari aho twabonye muri gakenke hagati ya gakenke na rulindo ngira ngo umuyobozi na rwa rubyiruko rw'abakorerabushake bashaka kuroha umumotari n'idahetse na moto ye bashaka kuroha mu kiraro biriya byose byagaragazaga nyine ngo wa muyobozi dufite n'uyu nguyu uhita ariko byose kubera kovide nawe wenda akoreshwa na strese z'uko ananiwe ibintu kumva ko hari abaturage batari kumva nabashaka gukoresha imbaraga z'umurengera zirengera itegeko ibyo rero byakunze kubaho ariko rimwe mu nzego z'umutekano zo zakoze zakoze zitaruhuka bakigisha abantu bakabajyana bakarigisha imodoka igapakira bamwe bakarara stade bagacibwa amande amande niyo yagiye ari ikibazo ariko ubundi byo inzego z'umutekano ntako zitagize kugira ngo iki cyorezo gifatirwe ingamba ukurikije ubukangurambaga ubona bukorwa n'inzego zinyuranye ku byerekeye kwirinda kwikingiza ndetse no kwipimisha sinakubaza imibare ariko ndabara urebesha ijisho ibyo umuntu ahura nabyo buri munsi urabona umuryango nyarwanda uhagaze he ugereranije n'uko byari bimeze ikiza cy'icyaduka umwaka ushize ibyo ngibyo ntabwo ntabwo ari na userivasiyo cyangwa amagambo yanjye ku giti cyanjye ariko nkurikije ukuntu abantu bipimisha ukuntu bitabiriye urukingo ibyo byose bigaragaza ko amasomo yamaze gutambuka abantu babyumva nk'uko byagize ariko ntabwo uvuga ngo inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano ibintu byinshi byagiye bituruka hehe umwanzuro urava muri guverinoma santarare ufashe saa tanu utangajwe saa munani z'ijoro uracyo ushyirwa mu bikorwa bishatse kuvuga ngo utari muri kabineti nawe arabisabwe kandi wasabwa kubishyira mu bikorwa imajine gitifu wumvishe itangazo mu gitondo saa munani amaze kuruhuka mu gitondo agomba kubishyirisha mu bikorwa mu bandi baturage baryumviye rimwe nawe ni ikintu kitoroshye kuko urumva ubundi izindi izindi politiki na porogaramu za leta zibanza kugenda zimanuka buke buke byafatiwe muri kabineti biramanuka bigere mu ntara n'uturere kugenda meya ahamagare ba gitifu w'umurenge uw'umurenge azahamagara akagari babone kugera muri wa mudugudu n'abandi ariko ku bya kovide umwanya ntuboneka bikava no ku myumvire y'umuntu ku giti cye kuko urumva kugira ngo ikintu cyavuye hejuru ntacyo biri gishimisha mu bikorwa ntashinzwe icyuho bibiri kandi bose babyumviye rimwe ubumenyi ari bumwe na interpretation zitandukanye aho ngaho rero urumva ko hagomba kubamo abantu bamwe bagiraga abarezida bamwe na bamwe cyangwa se na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ntibahite babyumva ariko aho bigeze aha ngaha biragaragara ko uko byagiye binyuzwa mu bitangazamakuru n'inzira twagiye ducamo n'ibibazo twagiye ducamo zaguma mu rugo za buri kanya guhagarika taransiporo ankome ibyo byose byagiye bituma abantu bakanguka bakumva ko urugamba rwa kovide n'ubwo rwatunguranye abantu bose bagomba kururwanya mu gihe ibintu byasaga n'ibigenda bisubira mu buryo rero hirya no hino ku isi ejo bundi haba hagize hatya haduka virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron bituma n'u rwanda rwongera gufata ingamba zo kwirinda kimwe n'ibindi bihugu dore ko minisiteri y'ubuzima yatangaje ko urugero rw'abandura rwari rwatangiye kwiyongera cyane ingamba zabanje kwemezwa hanyuma zongera gushimangirwa nyuma y'iminsi ibiri gusa zirushaho gukazwa by'umwihariko mu mujyi wa kigali ibi abaturage babashije kubishyikira ntabwo ntabwo ari ngewe ntabwo ari ngewe karegera navuga uko nabyakiriye ariko reka dushyire muri rusange muri mu bihe byabanje bya korona tumenyereye ko umwanzuro w'inama byose biva mu nama y'abaminisitiri umara iminsi cumi n'ine hari n'aho twagiraga umwanzuro umara iminsi makumyabiri n'umwe ariko byageze hagati bikaba ngombwa umwanzuro ugafatwa n'inama y'abaminisitiri ugashyirwa ugafatwa na minaroke ubu tugeze n'aho tubona iyafashwe na minisante cyangwa primature ibyo byose icyo bishaka kwerekana ni iki muri rusange inama ya guverinoma yabaye kuri cumi na kane cumi na karindwi primature isohora andi matangazo cumi n'icyenda hasohoka andi abantu bagatangira akazi atari konti usibye kureba ku rukavu muti korona virusi kuko ni urugamba rwatunguranye abantu batazi ntabwo hakagombye kuba haboneka ibyemezo bitatu mu cyumweru kimwe hagati ya cumi n'enye cumi na zirindwi cumi n'icyenda biragoye kugira ngo wumve ko abo bantu bafatiye imyanzuro baba bifatwa nk'aho ari ukwivuguruza iyo hagize igihinduka hagati ya cumi n'enye na cumi na zirindwi ibyagombaga kubahirizwa kuri makumyabiri cumi n'icyenda iraza haza andi mabwiriza bivuguruza abantu bamwe bagatekereza ko ari ukwivuguruza ariko nanone bafite puresha bafite puresha y'umuvuduko wa wiriya variyanti nshyashya ntabwo bari gutegereza ngo twari twavuze ngo biramara iminsi cumi n'ine ntibategereze kandi ifite umuvuduko udasanzwe n'ubukana aho rero icyo nshaka kukubwira ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ndabibonane abantu baramenyereye imyanzuro imara iminsi cumi n'ine bakabona imara itatu cyangwa bakabona iva kuko iyo kuri cumi na karindwi bavuga ngo tutangira kwishyira mu bikorwa kuri makumyabiri igeze cumi n'icyenda bati aha dore haje indi ibyo rero byose bitera ntuza hari akantu wumva ikintu kijya kumera nka paranoya kuvuga ngo nta sitabiriti mu myanzuro ariko imyanzuro yose ifatwa ku nyungu z'abaturage kubera iki uko icyorezo kiri kuza cyitwara ubukana kiri kuzana biba bisaba ko ubuyobozi icyo buberaho ni ukureberera abaturage ntabwo ntabwo bwo butekereza abayobozi ntabwo batekereza ngo abaturage babibona bate tugeze no kurwana ku buzima bwabo nayo myanzuro tubamo n'uyu munsi wakumva bafashwe indi cyangwa ejo ariko muri rusange kuba ubuyobozi bufata izi ngamba ni ibintu urebye bigaragaza ko iki kiza nta kujenjeka gifite ubukana ibyo byo urabona biteye ikintu cy'icyuba cyinshi mu baturage
icya mbere icyuho abaturage bafite ni icya korona virusi uko bacyumva ariko kuba imyanzuro ihindagurika ubwo biba bijyana n'imibare yatangajwe umuturage ku giti cye iyo yari yatanze gahunda avuga ngo iki nzagikora umunsi uyu n'uyu akumva noneho icyo yari yatanze ku wa kabiri ku cyumweru haje umwanzuro ukimubuza ntabwo yishima ntabwo yishima abanza kunumva gatoya ariko iyo afashe umwanya akaganira n'abo babana n'abo basangira ubwo agera akavuga ati ibi bintu ntabwo bizagenda ubu ko zagiye butari bwinshi ubu ubwari bwapanze bwino bukize ubu imyanzuro ku cyumweru yaje ivuga ko budashoboka urumva rero ntabwo abantu muri bo daboro umuntu n'umuntu arabanza akavuga ati ibi bintu byose mbibombeyemo dore ibyo nari napanze birapfuye ariko yagaruka yagaruka ku kuba imyanzuro yose iza ari iyo kubungabunga ubuzima bwe akagaruka ku murongo akavuga ati nta kundi byagenda aho kugira ngo abantu bashire cyangwa icyorezo kirangize akavuga ati ukuri nta kundi byagenda ndabyubahiriza uko biri hari abo washoboye kubona cyangwa kuvugana nabo baguwe gitumo n'ibyabaye ku buryo bugaragara no ingaruka cyane cyane ni ibyo bintu ni ibyo bintu bya puraningi wenda wenda niba ari urugero ushaka nanjye ubwanjye mfite umuntu uhorera waje avuye mu ntara y'amajyepfo ariko gahunda twayipanze ku cyumweru ejo mu gitondo ageze mu kazi ahubwo arambwira ati iyo mbimenya ko bavuze ko kugenda muri taransiporo hakomeza bisaba kwerekana icyangombwa cy'uko wakingiwe tiri umuhungu nagisize sinzi uko nzasubira nzasubira iwacu urumva yavaga mu ntara y'amajyepfo yavuye mu ntara y'amajyepfo aza aza aza kunkorera mu ntara y'iburasirazuba ejo yari yibwira ati iyo mbimenya si ukujyari kugenda ndavuga ntihangane wenda moto kubera ko bitarakara cyane niba icyangombwa utarakibonye uzabereka mesaje n'ibyanga utege moto ikugeze mu majyepfo ubu ni urugero ruri muhanya ariko n'abandi bose barafite ibintu bari bapanze ingendo zasubitswe gahunda z'ubukwe zari zasubitswe iminsi mikuru urabona twari muri noheli n'ubunani abantu bari baramaze guhaha bazi ko bazakora umunsi mukuru ibyo byose byose byose ni ibibazo kugira ngo babonye inkuru ku gihe y'umuntu muri nyanza mu murenge wa kana mu murenge wa wa nyazo umusore wa umusore bagomba ni ubukwe bwo gusaba we n'umusangiza w'amagambo basanga nta byangombwa by'uko bakingira bafite n'ibyo kwipimisha ari imbimbano ibyo byose rwumva ku muntu wari ufite ubukwe wari wagiye gusaba akarara akunze ibyo byose birahungabanya utafashe n'umwanya ngo urabitekereze bitahunga ahubwo n'abatashye ubwo bukwe bakwigishwaro bamena basimbuka urugo n'abaturanyi muri rusange bahita bumva ko ari ibintu ureba hafi ashobora kubifata nk'akarengane ariko ni ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda birangira abantu babyizi ariko ingaruka zo ni nyinshi cyane cyane cyane ikintu cyose kiza gihungabanya gahunda umuntu yari afite nta mwitangirizo uhari niko kubana na zaguma mu rugo za mbere zaburaga umwitangirizo barigenda riza noneho bakagera akawutanga igihe cyose kuvuga ngo uryamye uraranye gahunda waraye uguze itike ya volukano uzajya mu majyepfo bwacya mu gitondo akakubwira ngo kujya mu majyepfo ntibishoboka umuntu n'umuntu
wari uvuze ku bafatanywe ibyangombwa by'ibihimbano aho mu rwanda icyangombwa cyo gukingirwa korona virusi ni imari ishyushye ku buryo abanyoni babishakishirizamo
ibyangombwa by'abikingije ntabwo ndatangira kubona amakuru avuga ko hari abikurikiranira abenshi ni ab'ibyo kwipimisha abahita bafatirwa mu mipira nakubwiye n'uwo muri nkazo bari bagiye gusaba nano batari bafite amamesaje y'impimbano ngira ngo mbere mbere muri kaguma mu rugo hari abahimbaga siyarensi bakazitizanya bakohereza amamesaje y'ibihimbano ariko ibyo kwikingiza byo sindabibona uko biri kose buriya nabyo kibuto mu rukingo ukomeye n'ingasire mbonera umwanya rwose nta nubwo n'abanyarwanda bakagombye kuba inyangamugayo ikintu tete n'ibihumbi bitanu kugira ngo umugire nubwo wakeka ari ugusaba wabireka umupira wawureka aho kugira ngo ugire ugire ugire cyangwa cy'ukibiba ushaka bitanu wipimisha cyangwa se icyo ugomba gukora ukiyorere ibindi bizaba ubundi ibyo rero byose urumva n'ubwo buryo nazo ni izindi ngaruka zarinjije abantu mu gushaka inyandiko mpimbano ni ikindi kibazo ariko muri rusange muri rusange ikijyanye n'ari no kwikingiza impapuro zo kwikingiza ntabwo ndabibona ntabwo ntabwo ndumva aho byafashwe by'ibihimbano ariko n'ibyo byo kwipimisha nabyo ntabwo ntabwo ari byiza uko byamera kose kuko umuntu ugihinze aragenda agiye kwanduza abandi hanyuma noneho aho aho ari niba ahinze igipapuro ngo ntapimwe ngo muzima hanyuma akagenda akajya mu bandi bantu akajya mu mihango yo kwiga igakorana barahoberana barasangira baricaranye nta metero ntaki ibyo byose urumva ni ibintu biba bishobora kwanduza abandi abaturage basigaye bitabiriye igikorwa ntabwo ari ibintu byiza rero gukora umuzi w'ubungabunga kuko maningatiri ashyira abaturage bazima bumva bakumva ko icyorezo kirenga abantu bose aho kugira ngo umwe ace iruhande agende akoresha icyangombwa gihimbano ni ku bwanjye yigirira inama ko aho kugira ngo ujye mu mupira ufite icyangombwa gihimbano wawureka ukawurebera kuri televiziyo cyangwa ukawumva kuri radiyo
washington ijwi ry'amerika hari akantu nabonye mu kanya ku mbuga nkoranyambaga umuntu yanditse avuga ngo mu rwanda ngo kwikingiza covid cumi n'icyenda ni ubushake ariko kugira ubushake bwo kwikingiza ni itegeko wowe uri aho mu rwanda ibyo ubona ukuri ubona ni ukuwuhe muri ibyo
ukuri ushaka kuvuga ni verite ntabwo ari verite realite realite iri kuri tere ni uko byanga byo kwikingiza n'ubushake ariko nanone ubushake ubushake bwatutavegire ni nk'uburenganzira kandi bugira aho bugarukira ubushake kuvuga wenda twabonye ibigo bimwe byatangiye gutezera abakozi bamwe na bamwe harimo ikigo cy'imisoro n'amahoro harimo ngira ngo ikigo cy'ubumenyingiro ngira ngo rp hakabamo hari ibigo byatangiye kwirukana abakozi banangiye kwikingiza hari n'abakora twagiye tubonangira ngo nko mu karere ka rurindo bavuga batanga raporo z'abantu batikingije rero nubwo ari ubushake ariko umuntu muzima ukwiye imyaka cumi n'umunani agomba gushyira ku munzani niba akazi ariko kagutungira umuryango kandi akazi kagutegeka kwikingiza wige mu burenganzira n'ubushake cyangwa se wemere ko ubuze akazi ari ubundi buzima waba ntabwo abantu bose nka n'ijana ku ijana ko bikingiza kubera ko babikunze kubera ko babyumva ahubwo bikingiza kubera inyungu rusange utari muri izo nyungu rusange hanyuma raporo ugashyira ku munzani umukoresha dufitanye isano niba umukoresha bitegutse kutabikora amategeko y'umurimo bwitwa esigo rizacu umukoresha abakozi bose bagomba gukingirwa bagomba kubikora kumwirukana ni uko tubahirije amabwiriza yahawe na shefu icyo bita ensiborodinate kutubahiriza amabwiriza y'umukoreshwa ubwikoresha we birashoboka ubwikoresha birashoboka ariko umuntu ufite ko akorera undi reka mubwire rwose umunyarwanda bari bavuga nta muntu uramba nyina ntabwo umuntu utikoresha umuntu utitunze ntabwo yagombye kwigangarika mu gushyira ku mwunganira ntabwo abantu bose ntabwo mpamya ko abantu bose bafashe bafashe inkingo hari ubushake ijana ku ijana ariko bashyiraga ku mwunganira bakavuga bati ibintu bihagaze ese ni ikingiza ingaruka ni izihe ese ni ikingiza ingaruka ni izihe byose rero bagaragaza ko abantu bagiye bashyira ku mwunganira ubwo nyine abarezita bagenda bagira ingaruka ariko si bose kuri raporo kuko uwagize rezistanse afite umutegeka afite umuhatse igomba kumugiraho ingaruka bitewe n'uko umuhatse abona ibintu
bivuze ko nanone aya makuru arimo kunyura ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hariho abantu bimwa serivisi kubera ko batarikingiza mu rwego rwo kugira ngo bashishikarize abantu kwitabira kwikingiza bivuze ko aya makuru yaba ariyo noneho
ayo makuru ashobora kuba ariyo ariko ngo hari igihe nyine bamaze gutakaza gutakaza akazi hari n'ahandi bashuka hari n'aho mbuga nkoranyambaga bavuga bati murebe abantu bakingije ibingibi bagomba kubibona ibingibi bagomba kubihabwa ariko ni ngombwa nyine buri buri buri rwego kuko afite icyo akeneye bishobora kuvuga ngo bihagaze bihagaze amagana ntayo ariko niba gukora umwe iva mu imodoka iva mu ntara yinjira mu mujyi wa kigali igomba gutwara abantu bamaze gukingirwa ubu serivisi ya taransiporo ntarayibona utarakingiwe hari mabwiriza arahari kandi yavuye mu nama ya guverinoma ibintu byinshi bagomba bakingiwe ubu nyine bashaka icupa ntara ntarayibona niba atarakingiwe ibyo rero byose ni ingamba zigomba gufatwa ubumva utarakingiwe ku bwende utarashatse kwikingiza nawe hari serivisi agomba kwigomwa kuko ati tubirwa ajya kuyisaba kubera ko ndabizi ko yayemerewe ntabwo ari amakuru hari aho byanditse n'izo mbuga nkoranyambaga hari ibyo hari ibicaho bikagaragara ariko amabwiriza arahari ko abantu batakingiwe hari aho badashobora kugera mu maresitora mu mijyi amaresitora no tubari mu mijyi mu mujyi wa kigali n'imijyi yungirije taransiporo ziva mu mujyi mu ntara ibyo byose ni ibintu bihari ntabwo ntabwo ari amakuru birahari bwana karegeya ko wowe uri aho ngaho mu rwanda abantu bazi yuko covid cumi n'icyenda ari indwara yica kandi imaze kugira bihitana bahamagariwe gufata inkingo ariko bamwe muri bo bakavuga bati ntabwo tuzifata uko ubibona wowe urabona uko kunangira bituruka ku ki kuganda kuganda biterwa rimwe na rimwe hari abafite imyemerere imyemerere yabo akaraporo babonye bamwe hari abavuga ko bikira mariya yari babujije hari abafite imyemerere ngira ngo bamwe mu bahamya ba yehova hari abafite hari abaganda kubera ko ari ukwigomeka gusa hari abaganda kubera ko batazi ibyo ari byo batazi iyo bijya kuko covid ubwayo yaje itunguranye iyo bakubwiye ngo wakingiwe ntibimubuza kwandura n'ukuntu twatangiye bavuga ati agapfukamunwa mukambare mukareke abandi mwipimisha amasaha mirongo irindwi n'abiri ahandi icumi n'ane n'ice cumi n'ine ibyo iko guhindagurika kw'amakuru bituma bamwe bavuga bati nonora icyorezo turabona n'ubundi ari ugukingirwa niba uwakingiwe yandura nk'utarakingiwe bakaguma bakaguma muri iyo mama wararaye niko nabyita ntabwo ari ukuganda ko muteri hari ibibatera ariko abenshi andi hori yaba imyemerere n'abandi baba bashaka kuwugira ariko iby'ingenzi ni ababa batuje kuko n'urukingo inyungu z'urukingo hari abatarazisobanukiwe neza kuko hari aho abayobozi nk'uko nabikubwiye ngo iribamba hejuru yafashwe uwo munsi agahita agera ku nzego z'ibanze zigomba gushyira mu bikorwa bishatse kuvuga ngo na mukuru w'umudugudu arasatiriza abantu kwikingiza ariko adasobanura ibyiza by'urukingo icyo rero cyo gishobora gutuma avuga ati abantu bamwe bavuga bati n'aba ngaba bazi ibyo ntibazi ntibabizi ntibazi ibyo bari kuvuga icyo rero kiba ikibazo hakaboneka ababyumva vuba hakaboneka abakeneye abakeneye kwigishwa hakaboneka n'ababishyizwemo ku ngufu ntabwo uko uko covid idatanga umwanya uko umuvuduko wayo utajya utanga umwanya ngo abantu babone babone igihe cyo kugira ngo bigishe abafite imyumvire iri hasi ariko nta kindi puratikoma ntabwo navuga ngo umuntu arashobora kuganda ku bintu bireba ubuzima bwe n'ibindi barabyumvishe hari gahunda zagiye zirekiza mu rwanda ariko nko kurwanya amashashi cyangwa se n'ibindi ntabwo ikijyanye n'ubuzima kikananirana ahubwo nta mwanya nta mwanya wabonetse uhagije kugira ngo buri kintu kimwe gitasigize usibye kuza gutera ubwoba akavuga ati utarakingiwe ntabyinjira mu isoko wabona koko isoko uba wari uko wagiye guhaha ukavuga uti reka mbikingiye ariko ntabwo muri make ntabwo ari benshi babakingiwe babyumvise ahubwo barikingiye bareba inyungu ziri mu gukingirwa mu kwikingiza kwikingiza ntabwo bahita abona inyungu za sante ahubwo bahita abona inyungu ziri sosiyo ekonomike mu bintu uburangira barimo niba ari umuntu utwara moto cyangwa ari umuntu utwara utwara bisi atazinjira muri gare ibyo yakora iki nyine niba nta kandi kazi yabona agomba kwikingiza ni uko nguko ubwo ni bamwe mu ba bagira rezistanse ni abo ngabo ari imyemerere n'abatabyumva batabonye umwanya batahawe umwanya wo kugira ngo babisobanurirwe
aha sinkubaza nk'umukozi w'urwego rwa leta ndakubaza nk'umusesenguzi ukurikirana ibiberaho ikibanza ubona abaturarwanda bakwiriye kwitaho cyane cyane muri iki gihe bose bahanganye n'iki kiza urabona ari iki
urakoze cyane nibura u rwanda ruyobowe n'inzego abanyarwanda bishyiriyeho bishatse kuvuga ngo umuyobozi wamwishyiriyeho ntabwo ari wowe wa mbere ugomba gutangira kurwanya ibyemezo yafashe niba rero abayobozi bavuga bati gahunda no kwikingiza urukingo rwaba ruporoteje rwaba rudaporoteje ariko ubuyobozi bwarwemeje ubwisangire kuko kwikingiza igare kutubahiriza amabwiriza atanzwe n'ubuyobozi kigomba kwitabwaho abanyarwanda niba bemera ubuyobozi bwabo bagomba no kubaha ibyo bwabashyiriyeho kwikingiza rero ni ngombwa niba ubuyobozi bw'igihugu bati covid
bisaba ko abantu bakingirwa ubwo tuba tuba tumaze kugera no gukingira abana b'imyaka cumi n'ibiri kuzamura ntabwo kutubahiriza kutikingiza igare kutubahiriza amabwiriza yatanzwe n'ubuyobozi ibyo rero ntabwo bigaragaza umuturage umuturage mwiza ni we ubuyobozi kandi yabwishyiriyeho niba yarabyishyiriyeho rero agomba kubahiriza ibyo bwemeye bwemeye ko urukingo rugira uruhare mu kurwanya covid ubuyobozi bubyemeye n'umuturage agomba kubyubahiriza nanone bwana karegeya yego nturi umuhanuzi ariko wa wundi ati irya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kurora biramutse bikomeje gutya wenda nk'undi mwaka hagakomeza kuba ibibazo nk'ibyo tubona ubu ngubu ingaruka turimo tubona mu rwanda muri iki gihe urabona zaba zerekeza he
ingaruka ni izo turimo zakomeza ubushomeri ubushomeri ubushomeri kuko imirimo imwe ikomeza ifunga hari abantu baba batakaje akazi hakabona ko hakundi kuko kwiyumva ku buyobozi ubushakashatsi muri bwasohotse muri kino gihe cya kovide bwose bwagendaga bugaragaza ko abaturage batizera ubuyobozi kubera ko kovide yexpoje abayobozi bikagaragara ko bamwe bari mu bintu batazi cyangwa badasobanukiwe neza yumva kugabanya icyizere abaturage bafitiye ubuyobozi ni ingaruka itari nziza hanyuma noneho kubera ko n'ubu buri cyumweru habaga inteko z'abaturage muri uyu munsi yabaye buri wa kabiri ahenshi ku wa kabiri no ku wa gatanu ariko batemerewe guterana nta nama z'abaturage zabaga byavugaga ngo umuyobozi araza aze kuvuga ngo bavuze ngo mugire mutyo umuturage ntahawe ijambo ngo asobanuze kubera iki nta nama yabaye nta nama rusange ni impapuro zizirikira cyangwa se ni ugutumanaho ni ugutumanaho ibyo rero byose urumva twongeye hongeye kuba undi mwaka usanga ibi twari tumaze byagira ngo erega abantu iyo batanahura iyo batanahura bazinga umunya ni kontansoma nta nubwo mubwira zose mutagomba umuryango nyarwanda utagira iminsi mikuru ngo abantu basangire basabane bahande nka kera kujya gutarisha umugeni utahamagaye ba nyirasenge na babyara be mu myaka itatu hari umuryango ushobora gusabisha abakobwa babiri cyangwa ugashingira abahungu batatu ibyo byose iyo byatubahirijwe gutabarana bikagabanuka ibyo byose bigenda bituma abantu gusabana ntabwo iyo gusabana twagabanutse imibanire y'abantu igenda ibareje igenda iba furagire iroroha ku buryo akantu ako ari ko kose igihumbi gishobora kuzamo kigasenya kubera iki ntabwo umukuru w'umudugudu nta nteko y'abaturage yateranye nta muganda uri kuba ngo abantu baganire ku kibazo runaka n'ikindi bakavuga ati atetse ahantu bagatangira bakagira ubwoba icyo ni ikibazo kuguma mu buzima butarimo gukominika butarimo gusabana ni ikibazo kiba gikomeye ingaruka ziba nyinshi ku bantu hagati y'abaturage n'abayobozi bwana jean batiste karegeya umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera mu rwanda by'umwihariko no mu karere ruherereyemo reka ngushimire cyane kwitabira ikiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika urakoze cyane joffre mutagomba n'abamukurikira radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc nk'uko nabibemereye rero tugitangira reka duhe ikaze bwana sitarato habyarimana impuguke mu by'ubukungu aradufasha gusobanukirwa n'ingaruka zo mu rwego rw'ubukungu kiza cya covid cumi n'icyenda kigenda kigira ku baturarwanda no ku gihugu muri rusange kugeza ubu ingaruka zagiye zigaragaza zagiye zigaragaza cyane mu gihe nk'ingaruka zagiye ziterwa n'ibyemezo leta yagiye ifata byo kugira ngo ikumire ikwirakwira ry'icyo cyorezo muribuka ko kicyaduka mu kwezi kwa gatatu mu itariki ya cumi na kane mu bihumbi bibiri na makumyabiri hahise hakurikiraho guma mu rugo guma mu rugo ni ukuvuga ngo serivisi zose imirimo yose n'ingeri z'ubukungu zose zari zahagaze zaba abikorera ndetse n'iza leta zari zahagaze hasigara hakora gusa icyo twitaga izikenewe cyane za ngombwa izo ngizo twitaga izangombwa habaga harimo nk'ubuvuzi habaga harimo nko gucuruza ibiribwa gucuruza ibintu bikenerwa cyane mu buzima nka gaze ariko ibindi byose byari byahagaze nyuma leta yagiye irekura gahoro gahoro ariko imibare yatangajwe wenda nko mu mezi nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi muri uwo mwaka wa bibiri yari yagaragaje ko ubukungu bwari bwamanutse muri rusange aho kugira ngo buzamuke bwari bwagabanutseho ndetse ibice birenga hafi gatanu ku ijana muri rusange noneho uko iminsi yagendaga ihita niko yagenda yagenda leta yagendaga yoroshya ingamba zimwe na zimwe noneho aho ugasanga kugira ngo bafate ingamba zihuriweho z'igihugu cyose hakajya hafatwa ingamba z'agace runaka bigaragara yuko kugarijwe cyane n'icyo cyorezo nka za rusizi ndabyibuka ndetse na rubavu rimwe na rimwe hagiye habaho guma mu karere bagakumira abantu kujyayo no kuvayo ibyo byose byagiye bigira ingaruka noneho aho bigaragariye yuko kiri kugenza amaguru make ndavuga icyo cyorezo cya kovide leta yagiye irekura ingeri z'ubukungu hafi ya zose zitangira gukora ndetse ingeri yari isa naho yatinze kurekurwa ariyo y'ubucuruzi bw'utubari n'ibitaramo ibyo byose byari byarakumiriwe byageze aho birakomorerwa byari bimaze amezi rwose make bikomorewe kandi biri gukora neza biri kwinjiza n'amafaranga niho twaje kubona yuko mu by'ukuri ubukungu bwongeye gusa n'ubwisubiranya ndetse raporo iheruka y'igihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka turimo yagaragaje yuko ubukungu bw'u rwanda bushobora kuba bwarazamutseho hafi icumi n'igice kimwe ku ijana bigaragara yuko izo ngamba zo kugenda barekurira ingeri nyinshi z'ubukungu kugenda zikora byaratanze umusaruro gusa twakirengagiza yuko hari ingeri nyinshi zitarasubira uko zari zimeze mbere twavuga nk'ubukerarugendo twavuga nk'ubwikorezi mpuzamahanga twavuga iyo mvuze ubwikorezi mpuzamahanga cyane cyane muratekereza abakoresha ubwikorezi bwo mu kirere kubera yuko iyo urebye usanga ubwikorezi bwo ku butaka kenshi nta nubwo bwanazahaye cyane ikintu cyagiye kiba wenda hagiye habaho gutinda kubera ko aho amakamyo yanyuraga hose basabaga kubanza kwipimisha cyangwa se rimwe na rimwe bakabanza bakajya mu kato bityo bigatuma ibicuruzwa bitinda ariko ntabwo byigeze byanga kwambuka burundu muri make rero ni uko byari bihagaze ariko ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo rwose uretse ubu ngubu nyine dutangiye kongera kugira impungenge kubera ko irebye nk'imibare muri kigali mirongera igatumbagira ugasanga amasaha yo gukora bizinesi arimo aragenda agabanywa nk'ubu bizinesi zose zima zirafunga saa mbiri z'ijoro mu gihe zari zimaze kugera gucuruza uburyo bwo gucuruza kugeza mu saa yine z'ijoro urumva nyine uko amasaha agabanutse n'ubundi nabyo biba bigukoma mu nkokora ibintu bijyanye n'ubucuruzi ariko ubundi muri rusange ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo bwana habyarimana uti ubukungu bwazamutseho ibirenga icumi ku ijana ibyo bivuze ko abanyarwanda bize uburyo bushya bwo gukora mu bihe bidasanzwe dore ko n'ubundi muri iki gihe hatari hafunguye kugeza ku rugero nk'urwo twari tuzi mbere y'uko icyorezo cyaduka rwose niko nabivuga ariko hari n'izindi mpamvu nyinshi zagiye zibitera icyo wari uvuze nacyo nicyo twagiye tubona abantu batangira kwiga urugero naguha abantu batangira kwiga gukoresha ikoranabuhanga muri icyo gihe hariho za lokidawuni hariho mbese kuguma mu rugo abantu batangiye gutangira gutumiza ibiribwa bakoresheje ikoranabuhanga iryo koranabuhanga ryageze aho riraduka rikwirakwira no ku bicuruzwa bisanzwe ubu dufite amaguriro menshi rwose ya online abantu bashobora gutumiza ibyo ari byo byose bakeneye bakoresheje ikoranabuhanga ndetse akenshi bakanabikugemurira mu rugo ugashobora no kwishyura ukoresheje nanone ikoranabuhanga mbese biraguka mu buryo butari busanzwe mbere bigaragaza yuko nyine abantu bari bamaze kumenyera gukora mu buryo budasanzwe ariko ikindi cyahindutse ni uko ibyagiye bitubaho inzitizi zagiye zibaho ingorane abantu bagiye bahura nazo muri ibi bihe bishize zagiye zituma biga ubundi buryo bwo gukora twavuga nk'urugero nk'abantu bacuruza akenshi bize uburyo bushya bwo gucunga ibyo babika mu bubiko ibyo twita inventory cyangwa se stock ugasanga umuntu wa wundi wacungaga yo kuvuga ngo afite stock wenda izamumaze ibyumweru bibiri ubu ngubu asigaye acunga na stock izamumaza nk'amezi atandatu akavuga ati wenda hagize ikiba nzi neza ko nshobora kwihangana nibura amezi atandatu mu gihe ibyo bintu bitabagaho birazwi yuko iyo ufite stock nini izamara n'igihe kirekire nayo iraguhenda ariko ntabwo guhendwa ntabwo byaguhombya nk'uko wabura ibicuruzwa na bike muri stock yawe ni ubwo bushya ni ubwo buryo bushya abantu batangiye kwiga ikindi ni uko mu by'ukuri mu bijyanye no gucunga amafaranga yabo abantu basigaye barakerebutse cyane ntabwo bagipfa gukoresha amafaranga uko babonye usanga abantu baramenye kuvuga ngo ayo mfite ndayacunga neza gute kugira ngo azamarire igihe kirekire hanyuma ugasanga ahubwo bariga amahirwe yo kuvuga ngo n'ayo ngayo bafite yiyongere amahirwe arimo cyane cyane nko kujya kumvikana n'abakugemurira ibyo ucuruza turimo ndavuga cyane cyane ku bantu b'abacuruzi ni ingero ndi kuguha nk'abantu b'abacuruzi ugasanga agiye kumvikana n'abantu bamugemurira cyangwa aho arangura akababwira ati ariko mwe mwihanganya kugira ngo mbishyure aka kanya nzabishyure wenda nka nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'amezi abiri ahubwo akihutira kujya kwishyuza abamubereyemo imyendamo amadeni akavuga ati mugire mwishyure kugira ngo tubone ukuntu dukomeza gucuruza ndabona ibintu biri kugenda nabi sitoke yatangiye kuba kuba mu busa nkeneye kongera gutumiza ibindi bintu gutyo mbese ugasanga uburyo bwo gucunga amafaranga rikidi kashi liquidity abantu barabumenye kandi kera ntabwo babihaga agaciro hari ibintu byinshi rero ibintu byo kuvuga ngo ugiye kubanza gusesengura risike ingaruka mbi zishobora guterwa n'uko ibihe byahinduka bikaba bibi cyangwa byiza nk'ibyo bintu abantu kera abantu ntabwo bari babizi ubu ngubu usigaye ujya gufata icyemezo icyo ari cyo cyose ukabanza ugasesengura biramutse bigenze nabi cyane icyo cyemezo wafata ni izihe ngaruka zaba biramutse bigenze neza cyane nanone izihe ngaruka zaba izihe noneho ugafata gahunda ukurikije izo ngaruka ariko ugafata n'ingamba z'ukuntu wahangana n'izo ngaruka ziramutse zibaye ibyo bintu byo gukanguka umuntu akabona gusesengura nk'uko nguko kera twari abatesi ntabwo twajyaga tubikora ntabwo byabagaho tumaze kuvuga ko abantu bize imikorere itandukanye mu bihe bidasanzwe ariko noneho haje ibindi bihe bidasanzwe mu gihe abantu bari bakisuganya virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron iraje ubukungu bw'u rwanda urabona bwerekeza he ushingiye kuko bwari bumeze n'ikibazo gishya kivutse ndagira ngo hano nisegure abantu bere gushukwa n'imibare yo kumva ngo wenda bwazamutseho icumi ku ijana cumi n'igice kimwe ku ijana mu gihembwe gishize ngo bumve ko ibintu byasubiye mu buryo ijana ku ijana ntabwo ari bishya wenda nabaha nk'ingero muribuka yuko icyo gihe iyo uvuze ngo ubukungu bwazamutse ku kigero runaka muri mu gihe runaka tuvuge nko mu gihembwe cya gatatu tuba tugeranye mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize urugero wenda naguha ni uko mu gihembwe cya gatatu umwaka ushize amashuri yari afunze ariko muri iki gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka amashuri yari yatangiye gukora ndetse binahuza n'uko leta yashyizemo ingufu cyane kubaka andi mashuri gushaka abandi barimu gushyiramo ibindi bikoresho mbese uburyo bw'uburezi ingeri y'uburezi yari yaragutse cyane ugasanga yo yazamutseho mu buryo buteye ubwoba abantu bavuga yuko yazamutseho nka ijana na mirongo ine na gatatu ku ijana ugereranyije n'uko yari imeze umwaka ushize mu gihe nk'iki urumva ibyo bintu bihisha yuko iyo ingeri imwe izamutse gutyo izindi wenda ziba zitazamutse cyane mu buryo bukanganye bityo ugasanga abantu bibeshya yuko ubukungu bwazamutse muri make ariko mu by'ukuri urumva ko urebeye muri iyo ndorerwamo y'urwo rugero nguhaye ushobora gusanga abantu bashobora kubyibeshyaho bagira ngo ubukungu bwari bumaze gusubira mu buryo ariko byari ntabwo ari byo naguha nk'ingero nk'ubukerarugendo rwose ntabwo turigera tugera ku rwego rushimishije bitewe n'iki bitewe n'uko abakerarugendo baracyatinya inama ntabwo zikiba nk'uko zabaga mbere kandi uribuka ko ibyo bintu byari bisigaye byinjiriza mu rwanda amafaranga menshi cyane gusa hari icyizere cy'uko nyine byari bitangiye kugenda neza wenda hari inzego zidakunze guhindagurika cyane nk'ubuhinzi ntabwo usanga bwarazamutseho nka gatanu ku ijana buvuye kuri gatandatu ku ijana nako iyo butari kuri gatanu butazamutseho nka gatanu ku ijana buba bwazamutseho gatandatu ku ijana ntabwo bikunze guhinduka cyane ugasanga nk'inganda zazamutse wenda nka cumi na karindwi ku ijana ubundi zazamutseho cumi na gatandatu ku ijana ugasanga ntabwo byazamutse cyane nabyo ugasanga hari ingeri nka taransiporo zitarasubirana cyane kubera yuko nk'ubu ngubu iyo bigenze gutyo barongera bakabwira abantu bati amabisi cyangwa se abatwara abantu muri rusange nyamuneka mwirinde kuzuza mujye mutwara wenda abantu mirongo itanu ku ijana cyangwa se mirongo irindwi na batanu ku ijana icyo gihe urwo rwego ntabwo ruri kwinjiza amafaranga nk'ayo rwakagomba kwinjiza ni ukuvuga ngo iyo abantu bumvise ngo rwazamutse mu kigero runaka icumi ku ijana cyane bakumva ko ari imibare ibiri mu gihembwe barahita bavuga bati wa ibintu byagarutse ariko ntabwo ari byo hari utuntu nk'utwo ngutwo tuba twagiye twarabaye tugenda duhisha ukuri nyakuri ibintu ntabwo birasubira mu buryo hari ingeri nyinshi z'ubukungu rwose zigitsita ibirenge ariko cyane cyane twavuga nk'urwego rw'ubukerarugendo urwego rw'amahoteli izo nzego rwose urabona ko zikiri zigihanganye n'ibibazo kandi bishobora kuzamara n'igihe kubera yuko uko omikoro igenda ikwira ku isi ko abantu bagenda bagira ubwoba bwo kuba banatembera cyane cyane ko hagenda hajyaho n'izindi izindi nzitizi ukavuga ngo umuntu uturutse hanze nabanza amara amezi atatu ahejwe muri karantene urumva ntabwo wafata urugendo ngo uzagende wipimisha ahantu hose unyuze wipimisha kovide nurangiza bagushyire mu kato ufate icyemezo cyo kugenda ngira ngo niba mwebwe abanyamakuru mubikurikiranira hafi muribuka yuko nk'abantu bose bo mu bwongereza bari barateganyije ingendo zo kujya nko mu busuwisi gusa abazikanserinze sinzi ko ntabivuga mu kinyarwanda abavuze ko batakigiyeyo abazisubitse bazigamye amafaranga agera kuri miliyari mirongo ine z'amayero urumva ayo ni amafaranga menshi uramutse rero urwo ni urugero nibuka nshobora kuguha no mu rwanda ni uko byaba byarabaye kubera ko abantu batinya kugenda kubera inzitizi nyinshi bagenda bahura nazo bityo ugasanga rero urwego rw'ubukerarugendo rwari rumaze kugera ku rwego rushimishije byanze bikunze ruzafata umwanya kugira ngo rwongere rusubire ku mwanya ku rwego rwari rugezeho mbere twari tumaze kugera ku rwego rwose rwishimishije rw'inama na za incentives bya byo bita mayisi ibyo bintu rwose kugira ngo byongere bisubire ku murongo turemeranya yuko byanze bikunze bizafata umwanya ntabwo ari aka kanya ntabwo ari ejo tuzabyuka ngo dusange byasubiye mu buryo bwabyo iyo tuvuze ngo ubukungu bwasubiye mu buryo abantu ntibabyumve cyane ngo gusa byari bitangiye kugaragaza icyizere cy'uko byanze bikunze turi mu nzira nziza n'iyo biza gukomeza uko byari bimeze n'iyi omikoro ntiyaduke nyine n'ubundi iyo mibare ivugwa n'abasobanukiwe imikorere y'iby'ubukungu ariko se nk'umuturage utabisobanukiwe ku rugero rwo hejuru ugerwaho n'izo ngaruka tuvuga we ubukungu bw'u rwanda bumuhishiye iki afite ikihe cyizere nicyo dushimira cyane cyane leta y'u rwanda leta y'u rwanda yakoze ikintu kidasanzwe ngira ngo abantu banibaza n'ukuntu yanabikoze bikanabayobera yashyize ingufu cyane muri za gahunda zita ku muntu w'umuturage cyane cyane umuturage ukennye kugira ngo atazahazwa n'ubu bukungu hashyizweho gahunda yo kuzahura ubukungu hashyirwamo amafaranga menshi amafaranga ndetse agira ubwo akoreshwa aranashira barimo barashakisha n'andi hashyirwaho gahunda yo gushyira ingufu mu gukora ibikorwa remezo kugira ngo n'abantu badafite imirimo bayibone hashyirwaho gahunda yo gushyigikira abikorera ku giti cyabo baciriritse abato n'abaciriritse kugira ngo bagume ku murongo bere gufunga imiryango n'abatanga imirimo bakomeze kuyitanga nkeka yuko izo gahunda zizakomeza gusa hari igihe mfite impungenge ntabwo ndi umukozi wa leta nta nubwo ndi mu bagira leta inama ariko impungenge mfite ni uko mu by'ukuri omikoro tugize imana ndavuga iki cyorezo gishya tugize imana cyamara igihe gito cyamara iminsi mito tukakiganza kubera yuko mu by'ukuri kiramutse gikomeje wenda tukageza ubwo dufata ibyemezo nk'ibyo uri kubona mu bihugu bimwe biri gufata ubuhorande barakubwira bati abantu tubashyize muri guma mu rugo ukumva ibihugu nka israel bati abantu turabakumiriye ukumva ibihugu nk'ubuyapani bati ntabwo dushaka abantu binjira tugeze ku rwego rwo gufata ibyemezo bikarishye nk'aho ngaho ndetse tukabifata bikamara igihe kirekire leta byayigora gukomeza kwita ku bantu bayo bose cyane cyane abantu baba bazahajwe urabona ko iracyafite ibindi bibazo yakagombye guhangana nabyo haracyari ibibazo urubyiruko ruri kugenda rwiyongera mu bushomeri haracyari ibibazo by'uko amadeni yacu ari kwiyongera ni ukuvuga ngo niba hari izindi gahunda twagombye gukora kugira ngo nyine abo bantu batagerwaho n'ingaruka cyane za kovidi kwiyambaza uburyo twari dusanzwe twiyambaza nk'ubwo kujya kuguza hanze wenda nibyo ntibizaba bigikunda kubera yuko wenda twageze ku rwego tudashobora kuba twavuga ngo turiyambaze amadeni nanone tugeze ku rwego rurenze mirongo irindwi ku ijana by'umusaruro mbumbe w'igihugu urumva ko kwihutira kujya kuguza tuzabanza tubanze dushishoze kandi nanone niyo waguza ukaza ugakora gahunda nk'izo twari dusanzwe dukora nk'izo leta yari isanzwe ikora abantu batangiye kugaragaza impungenge y'uko biramutse bikozwe kandi bigakorwa igihe kirekire nk'igihe twari tumaze wenda bishobora gukomeza guteza ikindi kibazo cy'izamuka ry'ibiciro muri rusange ndetse bikaba byanatuma muri uko kuzamuka kw'ibiciro bituma ubukungu buzamuka noneho gahoro ugasanga mu by'ukuri hakeneye gutekerezwa mu buryo budasanzwe leta rero ikintu igihe numva yanakora aho kwihutira kuvuga ngo abo abantu bari mu bibazo kubera ubukene kubera imibereho wenda itameze neza numva ikintu leta yakora ni ugukora ku buryo ubukangurambaga bukorwa neza abantu bose bakumva ko bagomba kwirinda noneho icyo cyorezo kiba kije ari gishya tukagihashya hakiri kare tukongera tugasubira mu buzima busanzwe ariko biramutse bitagenze gutyo kiramutse cyongeye kikaza kikicara kikamara igihe kinini nk'icyo variante yashize yamaze cyangwa n'iyayibanjirije byanze bikunze leta yatekereza ubundi buryo bwo gukora kubera ko ubusanzwe nkeka yuko bwateza ibibazo kurusha uko bwabikemura nkeka yuko ni ibibazo bitoroshye iri mu bibazo bitoroshye ariko nkeka yuko icyihutirwa kuri ubu ni ugukangurira abaturage bakavuga ngo buri muntu yirinde ikagenzura niba koko birinda abantu bagakingirwa koko nk'uko biri gushyirwamo ingufu njye nashimye cyane icyemezo wenda abantu nibabyumva akora akabenshi ntabwo babyumva nk'uko mbyumva abantu barimo barimo abenshi baravuga bati kuki leta iri kuvuga ngo niba ugiye mu isoko banza ugaragaza ko wikingije niba ugiye gusenga ugaragaza ko wikingije niba ugiye mu bukwe ugaragaza ko wikingije niba ugiye muri resitora banza ugaragaza ko wikingije njye nkeka ko ibyo bintu ari ingirakamaro kubera ko nibyo byonyine bizatuma abantu bumva bakanguka bakumva yuko bagomba kwirinda igihe cyose twese twirinze tubifashe nk'ihame nkeka yuko twabiganza twakiganza vuba noneho ubuzima bugasubira mu buryo twongera tugakora imirimo yacu bisanzwe nta nzitizi dufite iki cyorezo rero aho kibera akaga ni uko kidafata igihugu kimwe gusa bityo imbaraga z'igihugu kimwe mu kugikumira zikaba zibasha gucibwamo mu gihe zitunganiwe n'iz'abaturanyi ibyo bikangiza kuri iki kibazo ngo ubukungu bw'u rwanda bwishingikirije ku baturanyi ku rugero rungana iki ku buryo ihungabana ry'ubukungu bwabo ryagira ingaruka ku bw'u rwanda ngewe uko mbibona mu by'ukuri wenda duhereye ku ku cyorezo ubwacyo bigaragara yuko ahantu nk'imibare iri kugenda izamuka ni ahantu usanga hegereye mbese abaturanyi nk'uko bivuga usanga za rusizi za rubavu ndetse za kirehe rimwe na rimwe aribo usanga imibare igenda izamuka harimo arizo zunganira kigali mu izamuka ry'imibare ukurikije uko ngenda mbibona ariko rero mu by'ukuri nkeka yuko imihahiranire isa naho isa n'iyakomeje leta yagiye ifata ingamba zitandukanye usanga umuntu kwambuka umupaka ntabwo bikigoye usanga kuvuga ngo niba warikingije werekana yuko ufite wipimishije bigaragara kuri muzima kwambuka ugakora bizinesi nkeka ko batari kubibuza ndavuga rero ubuhahirane bw'ibihugu bimwe na bimwe tuvanyeho wenda ubuhahirane bwahagaze kubera impamvu zitandukanye za politiki ntashaka kwivangamo ariko ibihugu byari twari dusanzwe duhahirana nkeka yuko kovide aho yabigizeho ingaruka ni ku kigero ntagereranya yuko kitari kidakabije kidakanganye kubera ko n'ubundi abantu bambukaga za za za rusizi bambukaga za rubavu bambukaga za rusumo wenda aho hari hasanzwe ibibazo ho ntabwo ari ukuvuga yuko ari kovide yabiteye ibibazo byari bisanzwe kandi nkeka yuko naho leta iri kureba wenda uburyo ki nabyo byava mu nzira ubuhahirane bugakomeza kubera ko genemeranya mu bantu bemera yuko igihugu kugira ngo gitere imbere kigomba kuba gifunguye gihahirana n'ibindi bihugu ntabwo ndi mu bantu bemera bwa bukungu bwirebaho bw'igihugu kivuga ngo igihe dushobora gukora ubukungu tutagize ikindi gihugu duhahirana nkeka ko namwe mu banyamakuru murabizi ibihugu byabigerageje simpamya ko hari igihugu cyavuze ngo twarabikoze turabishobora kandi dutera imbere nemera ko guhahirana ari byo by'ingenzi n'iki gihe ni muri iki gihe duhanganye n'icyorezo nk'icyo ngicyo ingamba zo kuvuga ngo abambutse tubanze turebe niba nta kintu batuzaniye dushyireho ingamba z'isuku uje yisukure hanyuma dushyireho ingamba zo gucunga niba koko ari bazima hanyuma ariko tureke ubuhahirane bukomeze bube nkeka yuko ari ije ufata icyemezo cya politiki cyangwa se yesi cya politiki numva ari uko nabikora icyo navuga cyo ni uko mikoro nta mupaka igira niyo wafunga n'ubundi yaza nkeka yuko ushobora kwirinda ukarinda abaturage bawe niyo mpamvu ugiye navugaga yuko nk'ibintu byo gukingira byemera byemera leta ikomeje kubishyiramo ingufu wenda byanatugirira akamaro ni uko niyo mu baturage mu baturanyi byaba byifashwe nabi niyo batworohereza ako kabi kakagera iwacu kagasanga twe twiteguye abaturage bose bakingiye nkeka yuko ingaruka byatugiraho yaba ntoya kurusha igihe twaba yabisanze nta ngamba n'imwe twafashe nkeka yuko kwitegura ugatoza abaturage kumenya kwirinda kugira isuku kwambara agapfukamunwa guhana intera social distancing nkeka yuko ibyo byose abaturage babitojwe bakabimenyeshwa niyo hari akabi kaza gaturutse mu baturanyi kazasanga nyine twiteguye kukarwanya nikadutesha umurongo mbese nikadutesha umwanya mbese ubuzima bugakomeza ariko bigakomeza nyine twirinda dufata izo ngamba zo gukomeza kwirinda bwana habyarimana sitarato impuguke mu by'ubukungu reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri isanga murakoze cyane namwe nshimiye kandi namwe mwese mwabanye natwe mbibutsa ko iki kiganiro mugisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu vyewe akadomo com mbararikiye kandi ibiganiro by'ijwi ry'amerika jeffrey mutagoma wagezaga iki kiganiro ni nawe wakegeranije amahoro n'amahirwe kuri mwese